de Amerika.
afatanyije nanjye ernest ugeze iwe ndabaramukize kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu
bariya si abakandida bemewe ahubwo ni abemeye na efuperi mu by'ukuri kuko abakandida bashobora guhangana bashoboraga guhangana na efuperi paul kagame na komisiyo y'amatora ntibemeye ko biyamamaza uyu ni wilson irategeka visi perezida w'umuryango nyarwanda uharanira impinduka muri demokarasi mrcd mu majambo y'igifaransa yavunaguye avuga ku bakandida batatu biyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu rwanda
mu gihugu cya kenya abanyakenya benshi bazindukiye mu myigaragambyo bamagana iyicwa rya Chris musando wari ukuriye ibikorwa by'ikoranabuhanga n'itumanaho muri komisiyo y'igihugu y'amatora uyu yishwe iminsi umunani gusa mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu muri kenya
umutetsi wo muri leta y'amerika yemeje amakuru y'urupfu rw'umukuru umurwi al-shabab mu gihugu cya somaliya
kuri uyu wa kabiri kandi abadepite bo mu gihugu cya Jordania batoye itegeko risimbura iryari ririho ryavaniragaho ibihano uwahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu akemera kubana n'uwo yafashe ku ngufu
abatetsi babiri batavuga rumwe na leta ya venezuela bahagaritswe bafatiwe imuhira iwabo uyu munsi ku wa kabiri
abanyakenya benshi bazindukiye mu myigaragambyo bamagana iyicwa rya Chris musando wari ukuriye ibikorwa by'ikoranabuhanga n'itumanaho muri komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cya kenya uyu yishwe iminsi umunani gusa mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ya kenya imyigaragambyo iri kubera imbere y'ingoro ya komisiyo y'igihugu y'amatora john gitongo umwe mu bigaragambya akanaba mu bashinzwe kurwanya ruswa muri icyo gihugu ashimangira ko musando yishwe n'abashaka kuziba amajwi mu matora ataha wafula chebukati perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cya kenya we yihanganishije umuryango wa musando n'abanyakenya muri rusange anabizeza ko amatora azabaho mu mucyo kugeza ubu urupfu rwa musando rwashyizwe ku mashyaka yombi ahanganye mu matora azaba tariki ya munani z'uku kwezi tubibutse ko amatora aheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi yabayemo imvururu zahitanye abasaga igihumbi n'ijana hose mu gihugu umutegetsi wo mu bushikirangaji bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe kw'ivunabansi yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ku mukuru w'umurwi w'abarwanyi al shabab ku murwa mukuru w'igihugu cya somaliya mogadisho yishwe n'igisasu carashwe n'indege ya leta zunze ubumwe za amerika ali Mohamed Hussein azwi kandi kuri tazirano Ali Jabal yarazwi cyane kubera yari yarategetse abagwizatunga bose mu gisagara cya Mogadisho guha intererano abagwanyi bo muri uyu murwi itangazo ryashikirijwe n'ibiro bikuru bya gisirikare vya leta zunze Amerika mu ntara ya Afurika kuri ico gitero rivuga ko ico gitero c'indege cakozwe ku munsi wa gatandatu ku mugoroba mu masaha yo muri leta zunze Amerika iryo tangazo rivuga ko ata musivile yaguye muri ico gitero umushikiranganji w'igihugu cya somaliya ajejwe gutangaza amakuru abdurahman omar osman yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko perezida w'igihugu cya somaliya mohamed abdullah mohamed yahaye uburenganzira ibihugu vyo mu mahanga bicuditse n'igihugu cya somaliya bwo gukora ico gitero ku igenekerezo rya mirongo itatu y'ukwezi kw'indwi ari naho umukuru w'umurwi al shabab yagirizwe ibitero vy'amabombe vyahitanye ubuzima bw'abantu batari bake ku murwa mukuru mogadisho yicwa uyu mugabo yiciwe mu iciwe mu gisagara ca Tortorowo gicumbitswemwo n'umuhari al Shabab mu ntara ya Shabele iri mu manuko bw'igihugu ca Somalia Perezida Donald Trump mu ntango zindwi mu niho yatanga uburenganzira bwo gukora ibitero ku murwi al shabab birimo ibitero vy'indege bikorwa mu bice bitandukanye vyo mu manuko bw'igihugu ca Somalia
radiyo ijwi ry'amerika twerekeje mu gihugu cya pakistan kuri uyu wa kabiri umunyemari shahid Kaha, kakan abbas yatorewe kuba minisitiri w'intebe w'iki gihugu asimbuye nawaz sharif wagiye ayobora iki gihugu mu bihe bitandukanye mu bihe bitatu bitandukanye akaza kwegura mu cyumweru gishize kubera ibyaha bya ruswa akurikiranweho abbas yatsinze, yatsinze amatora bitamugoye cyane kuko uh, yaranashyigikiwe na nawaz sharif yasimbuye ndetse n'ishyaka rye pmln mbere gato nawaz sharif yari yagaragaje ko yifuza gusimburwa ku butegetsi na murumuna we shabaz sharif ubu uyobora intara ya penjab nyuma nyuma we n'abayoboke b'ishyaka rye baza guhitamo gushyigikira abbas abbas utorewe kuyobora iki gihugu ahanini bite atore kuyobora iki gihugu ahanini bitewe n'ubwiganze bw'abagize inteko ishinga amategeko bari bamushyigikiye gusa ntavugwaho rumwe cyane cyane n'abanyapakistani bitewe n'imikoranire ye ya hafi na leta zunze ubumwe za amerika yamuranze cyane mu mirimo itandukanye ya leta n'ubushoboramari mu bigo bye bwite bitandukanye birimo na kompanyi y'indege ya airblue muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika abategetsi babiri batavuga rumwe na leta ya venezuela barongoye abandi bahagaritswe n'abajejwe umutekano bafatiwe imuhira iwabo ihagarikwa ryabo bategetsi ribaye haheze iminsi ibiri habaye amatora y'inama nshingamateka yabayemo amahinyu menshi abashingamateka bafise umugambi wo gusubiramwo ibwirizwa shingiro imiryango ya leopold lopez na antonio ledesma ivuga kwabo bagabo babiri batwaye bawe umutwenzi wo kuri uyu munsi wa kabiri n'abapolisi b'igihugu ca Venezuela bo mu biro vy'iperereza imiryango yabo bagabo babiri yashize amasanamu ya video ku bibanza vyandikirwa ko amakuru Twitter yerekana abo bagabo bacambaye impuzu zo kuryamana abo bagabo bose bari bashize ku bibanza bitandukanye amasanamu ya video atera kamo abanywanyi babo kabasaba kutitaba ayo matora yabaye ku munsi wa Mungu lopez na ledesma bose bigeze kuba abakuru b'umurwa mukuru w'igihugu cya venezuela bahora bapfunzwe icamaso eh, kubera ibyaha bitandukanye
radiyo ijwi ry'amerika kuri uyu wa kabiri abadepite bo mu gihugu cya Jordania batoye itegeko risimbura iryari ririho ryavaniragaho ibihano uwahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu nyuma akemera kubana n'uwo yafashe ku ngufu abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Jordania ntibigeze bahwema kwamagana iyi ngingo ya magana atatu n'umunani y'itegeko yavugaga ko niba ufashe ku ngufu umuntu nyuma ukemera kubana nawe mu gihe kirenga imyaka itanu mudatandukanye uvanirwaho ibihano iyi ngingo ikuweho nyuma y'ibiganiro ku mpande zombi ndetse ihita yakirwa n'imiryango myinshi irengera uburenganzira bwa muntu nk'uko bigaragara muri raporo ya Human Rights Watch yasohotse kuri uyu munsi Human Rights Watch yasabye ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nka Libani kwigira kuri kwigira kuri Jordania nabo bagahindura amategeko yabo
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika visi perezida wa leta z'ubumwe za amerika mike pence avuga ku ingingo igihugu cy'uburusiya cyafashe yo kwirukana abakozi bakorera leta z'ubumwe za amerika mu gihugu cy'uburusiya itazotuma amerika idohoka ku mugambi wayo wo gukingira umutekano hamwe no gukingira ibihugu bicuditse na amerika mu kiganiro yatanze yatanze ejo ku munsi wa mbere hari mu rugendo mu gihugu cya georgia pence yavuze ko integuro itegeko ritekanya ibihano bizofatirwa igihugu cy'uburusiya perezida trump azotera ku giko mu minsi iri imbere ritanze ubutumwa butomoye buvuga ku gihugu cy'uburusiya gitegerezwa guhindura inyifato yaco ku bijanye n'ibikorwa gikora mu gihugu cya ukraine hamwe n'umugambi waco wo gushigikira igihugu cya iran hamwe n'igihugu cya syria abashingamateka hamwe n'abakenguzamateka muri leta z'ubumwe z'amerika baratoye ari benshi integuro y'amategeko ahana igihugu cy'uburusiya kuko cisutse mu matora yo muri leta z'ubumwe z'amerika mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kiriko kigaragaza gufasha trump ngo ayatsinde iyo nteguro y'ayo mategeko irafatira kandi ibihano igihugu cya iran hamwe n'igihugu cya korea ya ruguru igihugu cy'uburusiya cyaciye gisubiriza mu nkoko leta z'ubumwe z'amerika mu gufata ingingo yo kwirukana abakozi amajana indwi na mirongo itanu na batanu ku bakozi igihumbi n'amajana abiri ba leta z'ubumwe z'amerika bakorera mu biro bya ambasade y'amerika mu gihugu cy'uburusiya pence ari mu rugendo mu bihugu bitandukanye rufise umugambi wo kuvyereka ko amerika iri inyuma yavyo muri iyo ntara
radiyo ijwi ry'amerika ku bari mu rwanda mudukurikira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu cyangwa se ku murongo wacu uh, wa radiyo ijwi ry'amerika nyine ijana na kane n'ibice bitatu ndetse mu burundi ho bakadukurikira kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda cyangwa se mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri fm mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya imeri radiyo yacu ayirobaze gmail akarongo com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora no kudushikira kuri twitter na radiyo yacu abanyagihugu bo mu karere ka ruhango mu majepfo y'u rwanda kuri uyu munsi habura amasaha make ngo ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu birangire bagaragaje bagaragarije umushingantahe mpayimana philippe inyota ko bagifise ibibazo bigwiriyemo ibibazo by'akarengane baki bikibahangayishije maze bamubaza icyo yobikora ko igihe yoramuka ageze ku butegetsi mpayimana yamamaza nk'umukandida yigenga yasubije ikibazo ku kindi nk'uko tubibwirwa nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda
ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kuri uyu munsi ubanziriza uwa nyuma ku bakandida bose ngo bigere ku musozo umukandida wigenga muri aya matora bwana philippe mpayimana mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo yiyamamarije mu mujyi wa ruhango hafi y'isoko rya kijyambere riri aho mu by'ibanze yagejeje ku bamwumvaga bagaragayemo itandukaniro rinini n'ahandi nk'uko twagiye tubibona uyu munsi noneho benshi bari bakuze bagejeje imyaka yo gutora bari muri magana atatu yababwiye ko kimwe mu bimuraza inshinga agera ku butegetsi ari uguha ubushobozi abaturage mu nzego zose yongeye kugaruka ku ngingo yo gusigasira imirimo mito mito y'abaciriritse ku buryo buri munyarwanda yakwibona mu murimo umubereye bityo bigatuma ntawe utangiza umushinga ngo uhite uhomba ndetse n'ingingo yo gusaranganya ubukungu aha mu karere ka ruhango abaturage bagaragaje inyota yo kugeza ibibazo byabo birimo iby'akarengane kuri uyu mukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu nk'uyu mubyeyi yahereye ku kibazo cyakomeje kuba ndanze cy'abana b'inzererezi mu mihanda abana bakaba bari ku mihanda bakaba batagira aho baba uzabasha kuduteza imbere udushakire aho tugomba kubana b'abana ese b'abana uzabasha kugira ngo uduteze imbere abana bacu bagere mu ishuri kugeza igihe bazagera muri za kaminuza icya gatatu nkubaza mituweli do sante urabona hari icyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu icyo cyiciro uzabasha kureba inzego z'ababyeyi baheze hasi tubone mituweli murakoze
ku kibazo cy'aba bana b'inzererezi bwana mpayimana asanga umuti wacyo ari ukubanza guha imibereho myiza umuturage iby'abana bo mu mihanda bigomba kurangira abana bo mu mihanda akenshi baterwa n'uko abo bavukaho baba badafite imibereho ni ukuvuga yuko niba buri muntu afite urugo ruzwi abana nabo bazaba bafite imibereho rya saranganyabukungu rizagabanya abana bo mu mihanda kandi nabo ari abantu bakuru bibazaho kuba bafite uburenganzira bwo kugira aho kuba no kugira imibereho kuko bakigaragara abacishiriza amashuri nabyo mpayimana asanga cyazakemurwa n'ikigo yashyiraho cyo gushakira imirimo abize ubu abana benshi bacikiza amashuri kubera yuko bavuga ngo ese ubundi ndarangiza nta kazi njya he noneho kubera ko hazaba hari ikigo gifasha abantu gushaka imirimo no guhanga imirimo mu nzego za buri mirenge abana baziga amashuri bayarangize yaba ayisumbuye yaba aya kaminuza hehe no gucikiza amashuri naho ku kibazo cy'ubwisungane mu kwivuza nacyo kikigoye bamwe umva uko mpayimana avuga yagikemura ku byerekeye mituweli byasaranganyabukungu nababwiye bizatuma hehe n'abavuga ngo nta mafaranga yo kwishyura mituweli bafite ikindi nanone icyerekeye ibyiciro umuntu niwe uzajya yishyira mu byiciro nta bantu bazongera kujya impaka ngo bashyize mu cyiciro kitari cyo kubera yuko ibyiciro bizashingira nyine ku musaruro muzajya mutangaza buri mwaka hari bimwe mu bibazo abaturage bagezaga kuri bwana mpayimana bikagorana ko mikoro yabifatira ku ndangururamajwi yakoreshaga kubera ibyuma byakunze kumutenguha bya hato na hato byabaye ngombwa ko tuvugana n'abaturage umuhango wo kwiyamamaza usoje ruhango aramutse abaye perezida twamuyoboka akatuyobora neza nk'uko yabitubwiye nyine n'akarengane twagiye tugaragaza akaba yabashije kukadukuriraho kuko nk'ubu twebwe tuba dufite perime ariko imara imyaka itanu bakavuga ngo irangije manda ngo ajya kuyihinduza kandi umuntu ufite diporome ntabwo ajya kuyihinduza akarengane karimo urabona nk'umuntu abashije gukorera amafaranga mu myaka ine kugira ngo azabone kuba yabasha kurundarunda rya tafari hari izindi mbaraga zakoreshwa atari ukumusenyera hari ukuntu baba bamuca amande akagirwa izindi nama ariko baradusenye rwose biratubabaza benshi mu baturage bumva imigabo n'imigambi y'abandi bakandida ntibatinya kwerura mu ruhame ko amatora asa n'ayarangiye kandi bagashimangira ko bashyigikiye bidasubirwaho umukandida w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi icyakora hari n'abemeza ko kuba babikora batya ari ukwanga kugira icyo bagaragaza mu ruhame ngo bitabagiraho ingaruka umwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika w'ibyo bivugwa na benshi siko abyumva ashingiye ku magambo umukuru w'u rwanda paul kagame yatangaje ku munsi wa mbere yo kwiyamamaza ko amatora asa n'ayarangiye kera nawe aremeranya nawe amaze akavuga ko abandi bakandida ibyo barimo ari ukwigiza nkana gusa akavuga ko akurikije uko zimwe muri gahunda yita ko zitsikamira rubanda zishyirwa mu bikorwa amatora abaye mu mucyo no mu bwisanzure ibyayavamo bishobora kuba ikinyuranyo cy'ibyo bamwe bibwira yadusabye kumuhindura amajwi no kutagaragaza umwirondoro we ku mpamvu z'umutekano we maze agaruka ku by'ingenzi asanga byatuma ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi ryatakaza amajwi muri aya matora ariko hari ibintu byinshi fpr isa nkaho nayo itegekesheje abanyarwanda igitugu gikaze gusa nuko nta muntu ubigaragaza dufate wenda nk'urugero niba umuntu afite ubutaka bwe yavutse asanga ubwo butaka burahari fpr ikaba yarabufashe ikabwiyitirira umuturage akaba agomba kububamo bukodesha nta burenganzira ufite bwo kubaka muri iki gihugu utajyanye n'igishushanyo mbonera kandi ubushobozi bwo kubaka nabwo ni ikindi kibazo icyo ni ikintu cya mbere cyatuma fpr aho hantu yahatakariza amajwi cya kabiri abaturage bambuwe ibishanga babyamburwa mu buryo bw'amaherere babyita ngo ni isaranganya ariko ugiye kureba usanga nta saranganya rihari hari indi politiki iri inyuma yabyo ariko ubu ngira ngo abaturage ibyo nta kindi babivugaho nyine babyemera nk'uko bihari bavuga bati reka twiramukire kabiri nubwo twabaho nabi ariko tubeho ikindi cya gatatu usanga ibintu byose nk'iby'ubucuruzi fpr isa nkaho yabyihariye ikindi ni imisoro ikaze cyane biteganijwe ko umunsi wa nyuma wo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ari kuri uyu wa gatatu aha bagira ubusa ijwi rya amerika ruhango mu majyepfo y'u rwanda arakoze eric bagirusa umunyamakuru wacu uri mu rwanda tukiri mu rwanda kandi hasigaye umunsi umwe ngo ibikorwa byo kwiyamamaza birangire umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza we yari mu karere ka burera mu murenge wa gahunga mu ntara y'amajyaruguru frank habineza yijeje abaturage baho ko mu gihe azaba ageze ku butegetsi azagarura abanyaburera bose bahunze igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboye mu gihe cyo mu masaa sita nibwo umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza yari ageze mu murenge wa gahunga mu karere ka burera ni mu ntara y'amajyaruguru uyu mukandida yakiriwe n'abaturage bari hagati y'igihumbi n'igihumbi magana atanu bari barangajwe imbere n'umuyobozi w'akarere ka burera ari nawe wakiriye habineza akamuha ikaze mu karere ke habineza yabwiye abaturage ba burera ko mu gihe azaba yatsinze amatora azabaho uburenganzira bwo guhinga igihingwa bihitiyemo uyu mukandida avuga ko leta itazongera kugira umuturage ihatira guhinga igihingwa adashaka kandi ko nta muntu uzongera kurandura imyaka y'abaturage habineza yavuze ko buri mwana wese uvuka mu karere ka burera azatunga itungo rigufi uyu mukandida yavuze ko gahunda ya gira inka izagera ku bakene aho guhabwa abifite nk'uko yemeza ko ariko bimeze muri iki gihe uyu mukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yavuze ko azita by'umwihariko ku kibazo cyo gucyura abaturage bo muri burera babaye impunzi bakajya hirya no hino mu mahanga abanyarwanda benshi bari batuye hariya barahunze bari hanze y'igihugu bamwe bari muri kongo abandi bari burayi abandi bari muri amerika n'ahandi hose na za zambia n'ahandi hose tuyizeza ko impunzi zose zitazagushanga bagomba gucura impunzi zose zirahunze u rwanda hari abafite imbunda hari abadafite imbunda tuzashyiraho gahunda ihamye y'ibiganiro kugira ngo turangize ibibazo byose by'impunzi mu mahoro ni ukuvuga ngo iyo gahunda yacu ni ukushaka ikibazo umuzi w'ikibazo turifuza yuko nta munyarwanda uzongera gukangwa ko azaterwa n'undi munyarwanda turifuza yuko twaza twikanga ikindi gihugu cyadutera akatari umunyarwanda udutera habineza yavuze ko akarere ka burera gafite umwihariko wo kugira umubare munini w'abaturage bagiye bahungira hirya no hino kandi bakaba bataragaruka uyu mukandida yavuze ko n'abagiye badakwiye gutinya ubutabera yemeza ko uzagaruka mu gihugu afite icyo akurikiranyweho azabihanirwa udafite icyaha agasubiza mu muryango kimwe n'ahandi yagiye yiyamamariza habineza yavuze ko azahangana n'ikibazo cy'inzara kitavugwaho rumwe n'abayobozi inzara irahari ibiryo byarabuze ndetse na n'ubu ndagwa ni- n'uturere n'imirenge aho leta ikigaburira aho irimo kugaburira kubaha amaposho muri hariya mu ntara za kayonza za kirehe za Nyaga- Ah, aho leta ikigaburira ariko leta buriya leta nyine ntabwo ijya ivuga byose turashaka gahunda ifatika yo gukemura ikibazo cy'inzara burundu njye nawe n'abanyarwanda bari mu bugande bahunze inzara abandi bagiye tanzania bahunze inzara abo bose tuzabacura dushiraho politike nziza y'ubuhinzi dushiraho politike nziza ya politike y'ubutabera kugira ngo abantu be gutinya ko bazafungwa umuntu uzasigara hanze azasigare hanze ari uko ashaka gukorerayo ariko atari ukuvuga ngo yahejwe nyuma y'akarere ka burera umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije arasoreza ibikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu wa gatatu i nyamirambo mu karere ka nyarugenge asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze yasumta komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda kuri uyu wa kabiri niho yasozera igikorwa cyo kurungika ibikoresho by'amatora mu biro by'itora birenga ibihumbi bibiri n'amajana atatu mu ntara zose z'igihugu gushika uyu munsi iyo komisiyo ivuga ko nta ntambamyi barahura nazo mu gikorwa cyo gutegura amatora ivyo byatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo komisiyo mu kiganiro yahaye mugenzi wacu edi rwema reka tubatege amatwi
demokarasi iturwaza indwara itwicisha indwara zitakica abandi bantu ku isi akaba ari twe tubisigarana gusa barangiza bakatubyinirira ngo ubwo ni demokarasi ngo turi muri demokarasi iyo bapfukamira ukabasaba ko bari bukubesheho bakakugaburira bakaguha ubusa iyo ni demokarasi maze twagize abanyafurika abayobozi bacu babyemera tubijyamo turarambya ntabwo abarwanya izo ngamba bagendeye ubusa ntabwo bagendera ubusa ntabwo abantu babikoreye ngo hajye haza abantu uko bukeye uko bwije baraho batunga agatoki babwira abantu ko bakwiriye kwifata wambwira ute kwifata narakurwaniye uko nifata ntimuzemerere na rimwe ababatunga agatoki bababwira ubusa
uwo ni perezida paul kagame ubwo yari mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru agaruka kuri politiki y'ibi- mpuzamahanga ndetse no ku mateka aka gace k'igihugu gafite mu rugamba rwabaye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje gukurikira tukiri ku bijyanye n'amatora mu rwanda tukivuga nyine ku bijyanye n'aya matora ya perezida w'u rwanda kuri uyu wa kane no ku wa gatanu imitwe ya politiki itavuga rumwe na leta y'u rwanda ikorera hanze y'igihugu nayo ikomeje kumvikanisha aho ihagaze umuryango nyarwanda uharanira impinduka na demokarasi mu rwanda mrcd mu magambo ahinnye y'igifaransa uravuga ko amatora ateganijwe agamije gushimangira ubutegetsi bw'igitugu bwa fpr Mm, ku murongo wa telefone naganiye na wilson irategeka ni visi perezida wa mrcd at- atangira asobanura icyo bashyira imbere mu ngamba zabo
mrcd umuryango nyarwanda uharanira impinduka ya demokarasi mu rwanda bawushyizeho ubumbye seneride ubwiyunge na pederi ihumure washyizweho hagamijwe cyane kurandura burundu ubutetsi bw'igitugu bukandamiza abanyarwanda uje kuvugurura politiki nyarwanda aho abanyarwanda bose umuhutu umututsi umutwa bagomba gusabana mu bwubahane bagateza imbere igihugu cyabo kandi bagasaranganya ubutegetsi mu bwumvikane no mu mutuzo ngicyo icyatumye dushinga uwo muryango mrc bwana wilson irategeka mu nyandiko muheruka gutangaza mwavuze ko mwifuza gutangiza ibihe bishya abanyarwanda bose bakwibonamo musezerera ubutegetsi bw'igitugu aha mwashatse kuvuga iki ubutegetsi bw'igitugu tuvuga ni ubutegetsi bw'ingoma mbi bwa paul kagame yashyize muri ruriya rwanda ubona ko abaturage bakandanijwe ku buryo bwose nta muturage uvuga ubutabera ntabwo hari abanyamakuru ntibisanzuye demokarasi nayo bityo rero ugasanga imyaka makumyabiri n'itatu abanyarwanda bamazemo badakoma koko ubona bakandana ubutegetsi bubi nicyo gituma nyine tuvuga ko ubwo butegetsi bukwiye kuvaho bitewe n'uko butabereye rubanda budakorera rubanda bwanirategeka nk'uko wari ubikomojeho kuba kagame agiye kongera kwiyamamaza ni bimwe mu byasabwe n'abaturage ndetse hanabayeho referandumu kubera icyo uvuga ko harimo igitugu kandi abaturage aribo bisabiye yuko yakomeza kubayobora ibyo ari byo byose abaturage abaturage ni abantu burya abanyarwanda bakunze kuvuga ngo baciye umugani ngo ntibanseka mbabaye abaturage imitima yabo bose yarahabye agahinda ni kenshi kubera nyine gutegekeshwa igitugu ariya si amatora ni ikinamico rya efuperi ryo kwimika paul kagame ngabo umwami w'u rwanda ubuziraherezo ayo matora rero nk'uko mbikubwira turayamaganye kuko ari amatora afite amatora nyine yo gutuma abanyarwanda bakomeza gukandanirwa wilson irategeka iyo urebye mu bakandida batatu barimo kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u rwanda muri manda itaha aba bakandida bose baganira n'abaturage ndetse bakabagaragariza imigabo n'imigambi aba baturage kuba ubona babishimiye icyo gitugu n'iryo totezwa uvuga riba mu baturage b'abanyarwanda uribonera hehe wowe mu by'ukuri ntabwo abaturage bishimiye bariya bakandida kuko bariya bakandida ahubwo ni abaje gutuma buriya butegetsi bw'igitugu bwongera gusubiraho bariya si abakandida bemewe ahubwo ni abemewe na efuperi mu by'ukuri kuko abakandida bashobora guhangana bashoboraga guhangana na efuperi paul kagame na komisiyo y'amatora ntibemeye ko biyamamaza bishatse kuvuga ko mwebwe nka mrcd nta mukandida n'umwe mushyigikiye muri aya matora ataha mu by'ukuri rwose ariya matora afifitse nta mukandida n'umwe nk'uko mbikubwiye abakandida bagomba gushyigikirwa fpr na paul kagame ndetse na komisiyo ye y'amatora yishyiriyeho abo bose nyine banze ko abo biyamamaza nibo bashoboraga guhangana nawe mu by'ukuri rero bariya bashyigikiye fpr nta n'umwe dushyigikiyemo cyane ko fpr mubwira ko ariyo ifite ingoma y'igitugu muri ruriya rwanda hamaze kubaho amashyaka menshi ndetse n'imitwe myinshi ya politiki ikorera hanze y'u rwanda namwe mwiyongeyeho murateganya iki cyane cyane ko biba binakwiriye yuko mujya mu gihugu kugira ngo abariho mukorere politiki nk'uko muvuga ko muvugira abaturage muvugira abari hanze cyangwa muvugira abari mu gihugu mu by'ukuri nakubwira ko nka seneri dubwiyunge ni ishyaka rizwi neza mu karere k'ibiyaga bigari rifite imbaraga kandi rishyigikiwe n'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi cyane cyane mu rubyiruko rwaba ruri imbere mu gihugu cyangwa ruri mu buhungiro kuba yifatanyije na pederi ihumure ishyaka rifite ubuyobozi abayobozi bafite ubunararibonye mu rwego rw'ububanyi n'amahanga riryaha imbaraga za politiki na diporomasi nshya abanyarwanda bungutse mu rugamba rwo guharanira impinduka na demokarasi
uwo ni wilson irategeka umuyobozi w'ishyaka cnrd ihumure akanaba umuyobozi wungirije w'umuryango nyarwanda uharanira impinduka muri demokarasi mrcd aherereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri jo yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mari kumwe na frederic nkurikije nanjye ernesto ugeze iwe ndabashimiye kandi mbifurize gukomeza kuryoherwa na gahunda z'ijwi ry'amerika